iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye ederwema icyo tuzi abantu ni twarahekuwe kubona yaragiye aka- indege yarimo igakorogwa hanyuma amakungu ntihagire icyo afasha ngo yerekane ko ari ikintu cy'umwete ashyizemo kugira ngo yitohoza ku rupfu rwiwe n'urwo rupfu rwa habyarimana bifashe uwo ni philippe nzobonariba umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi avuga ku cyemezo cya leta y'u Burundi gisaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rwa perezida sipiriyani ntaryamira iyi nkuru n'izindi zivuga mu burundi turayigarukaho mu kanya gato Mu Burundi kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane bibutse imyaka makumyabiri n'ibiri ishize perezida Sipiriyani Ntaryamira yitabye Imana mu mpanuka y'indege ari kumwe n'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyo nkuru aratubwira uko uwo munsi wibutswe mu gisagara cya Bujumbura.
tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu disipurine mu ntwaramiheto
uwo ni uwahoze arongoye uburundi sipiriyani ntajyamira yasezeye isi ku igenekerezo ya gatandatu ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane igihe indege yarimwo n'uwari perezida w'u rwanda ico gihe yarasigwa i kanombe inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ibiri nta kuri kurashirwa habona ku bijanye n'urwo rupfu baba abarundi canke leta y'u Burundi amaso yaheze mu nzira umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta filipo nzobonariba atishavu ku makungu ataco yafashije kugira ukuri kumenyekane umuntu abiravye umuntu avuga ati mbe bugira urupfu rwa ntaryamira rwafashije nde rwahekuye nde icyo tuzi abantu ni twarahekuwe kubona yaragiye aka indege yarimo igakorogwa hanyuma amakungu ntihagire icyo afasha ngo yerekane ko ari ikintu cy'umwete ashyizemo kugira ngo yitohoza ku rupfu rwiwe n'urwo rupfu rwa habyarimana bifashe ariko iyaba leta y'ubururu yari ifise uburyo uburyo bukwiye mu buhinga bukwiye burya ati yigirire amatohoza biba byaraheze nubwo rero murabona yuko ibintu burya amakungu adafashijemo ashyizemo intege nke ibintu heza bikagora mu gihe hari bamwe mu bavuga ko sipiriyano ntajyamira yahitanywe n'isanganya abandi nabo bakavuga ko yagandaguwe umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta filipo nzobonariba asigura ko leta yifuza ko wa murwi w'ukuri no kunywanisha abarundi wofata ico kibazo mu minwe ino mu burundi ko twagize imana tukogorora umugwi w'ukuri no kurekuriranira ukaba uza watanguye igikorwa kandi ubugira utangure intambwe ikurikira kandi ari ikomeye igutanguza ko ibikorwa byo kurondera ukuri ndibaza ko atankeka ko mu bipfungu biri inyuma y'urupfu rwa ntaryamira canke rwanda daye canke n'ibindi bizoteba bikaja habona ntibufise uburenganzira bwo kurenga imbibe ni umugwi w'ugutohoza aho abarundi bashobora kuhanahana ivyiyumviro no kurondeza buke buke aho ashobora kuvuga ati burya ntayamira ntiyapfuye gupfa gutyo gusa n'abarundi bazoheza bariko barata- bariko baritohoreza canke baje bagira irya mugwi bakavuga ati mu vy'ukuri ntayamira ntiyahuye n'isanganya risanzwe urupfu rwa ntajyamira rupfutse ibi mu mugambwe sawuhanya furudebu umuhisi sipiriyano ntajyamira yari no mu bawushinze baracibuka ingendo ya disipurine yashira imbere petero karaveri nahimana ni umwe mu bagendanye na nyakwigendera sipiriyano ntajyamira yaragize ijambo aterereye rya disipurine disipurine hose mu ntwaramiheto disipurine mu kazi disipurine mu bakozi ba leta reka mu bisata byose by'igihugu abwira ati mukurikije disipurine ni ngombwa igihugu kizotera imbere nibyo uko tubizi baciye bamugandagura murazi yuko indege yarimwo yarashwe ari mu rwanda ntawe uvuga rero ngo ni igisida eh, kuko indege yarashwe ntawe uvuga ngo ni igisida yararashwe ni ukuvuga yuko yagandaguwe icyo gihe ntiyaronse umwanya wo kugira icyo cyiyumviro cyo cya disipurine akigishe mu myaka myinshi iyo nzira guhemuka y'umugambwe sahwanya frodebu irababazwa n'ingene impanuro zatanzwe n'umuhisi sipiriyano ntajyamira zabaye imfagusa ku bategetsi barongoye igihugu petero karaveri nahimana arafise icizere ko igihugu kitazoguma uko kimeze magingaya abamusubiriye nivyo abarundi basubiye baje mu nyuma E, iryo jambo bararikurikije uravye aho tugeze urabona yuko iryo jambo umengo ntibarikurikije harageze igihe novuga nk'aho eh, habereye amasezerano yarusha harabaye igihe urabona yuko abarundi bariko barinanata kugira mwene ayo majambo meza mwene iryo ragi ry'imboneza z'uburundi bagerageza kubikurikiza ariko muri kino gihe urabona yuko ibintu byasubiriye kumera nabi eh, nico gituma mvuga nti abarundi nibasubire bibuke amajambo mwene ayo intererano mwene izo kugira bazikurikize nivyo ubu bimeze nabi ariko si kuvuga yuko bizoguma bimeze gutyo mu mugambwe sahwanya frodebu basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira abarundi n'amakungu bamenye ukuntu urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi sipiriyano ntajyamira rwagenze i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika umuryango wa nyakwigendera ambasaderi jacques bihozagara urasaba amahanga gukora ibishoboka byose ukagenzura iby'urupfu rwa bihozagara muri gereza ya mpimba mu gihugu cy'u Burundi ibi abo mu muryango wa nyakwigendera babivuze kuri uyu wa kabiri ubwo umurambo we wari ugeze i kigali mu rwanda ni inkuru y'umunyamakuru wacu tabita mukamusoni turababaye je nabaye i Burundi ndazi i Burundi i Burundi ni igihugu cy'abashingana n'abafasoni basonera bapfuye ibyo rero biratubabaza gatoya kuko si ubu Burundi tu- narinzi sibwo mbona sibwo nzi inyuma y'iminsi itari mike umuryango wa ambasaderi bihozagara urindiriye kubona ikiziga c'uwabo babuze batanka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ikiziga c'uwo yahoze ari umutegetsi mu rwanda carashitse isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu n'indege yari ihejeje gushika umuryango wiwe bavuga ko kuva uwo muvyeyi akaba n'umushingantahe afashwe bari biteze ikizovamwo bonita isaro ni umukobwa wa bihozagara twebwe ubu ngubu nyine cyari tubabaje nuko twari tumaze amezi ane tutazi uko biri burangire none ubu turi relieved kumenya yuko yahashitse yageze hano um, yeah, ibyo bidu- bidu- bidufasha mbese ubu ngubu batubwiye gusa ko bashaka kuyiburoka batashaka kumurekura mbese umurambo ariko ntabwo tugeze tumenya igituma ah, kandi tuzi yuko mbese yari ari hariya deja Oui, euh, depuis 4 mois byaratinze byari byatuyobeye mbese niko twagize imana ah, ambasade ikabidufasha umuryango w'abihozagara usaba amakungu na leta y'u rwanda gufasha kugira umuco uboneke ku rupfu rw'uwo yahoze ari umushikiranganji akongera akaba anaserukira igihugu cy'u rwanda mu yandi makungu Eugene Murigande aserukira umuryango wa Bihozagara nuko twosaba communauté internationale kugira ngo babikurikirane nejo nejo bundi ntihagire n'uwundi unyura muri iri bara tubonye ngaha hanyuma dusabe na guverinoma y'u rwanda kugira ngo ikomeze ibyo yakoze nababwira ko kuva bamufata we- ah, ambasade yarinze gutorokana umwana we mu ijoro kugira ngo imuzane nawe bagira bamufate sibyo donc ndashimira cyane ambasade y'u rwanda b'i bujumbura na guverinoma y'u rwanda ukuntu yadufashije nibagire autopsie barebe yazize iki jye mbona ko ari guverinoma y'u rwanda yakomeza ika- ikabidufasha na communauté internationale umupfasoni wiwe n'agahinda kenshi n'amarira mu maso adafise ayacira n'ayamira ntiyarakironka n'umwuka ariko akanyamuneza uwo muryango ufise ni ukubona bashobora kuronka uwabo naho yagiye ari muzima bagasubira kumubona ikiziga bihozagara yapfiriye mu gihugu c'u Burundi mu ndwi irangiye aho yari afungiwe mu ibohero rikuru rya bujumbura ryitwa mpimba kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'urupfu rwiwe habajijwe ibibazo vyinshi kuko yapfuye urupfu giturumbuka aho benshi na cane cane abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeje ko yahawe ishano leta y'u Rwanda nayo yasavye leta y'u Burundi gutanga umuco n'insiguro kuri urwo rupfu rudatahuritse bihozagara yarafunzwe yagirizwa kugendereza leta y'u Burundi ku nyungu z'u Rwanda i Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubucuruzi bwa peteroli cyangwa igitoro mu buryo bw'amagendu ni ibintu bikorwa ku mugaragaro mu ntara za makamba bururi na rutana umunyamakuru wacu ukorera muri izo ntara fidelite yishatse adufitiye inkuru ikurikira mu ntara za makamba rutana bururi amasitasiyo ndandanzwe y'ibitoro ntimparuwugwa mu ntara ya bururi amakomine atandatu agize iyo ntara hari amasitasiyo y'ibitoro atarenga atatu mu ntara ya rutana hari amasitasiyo abiri gusa muri makamba mu makomine ya vugizo na kibago nta masitasiyo y'ibitoro aharangwa muri izo ntara abanyagihugu bagize umugambi wo kudandaza ibitoro vya magendu ivyo bitoro babigurishiriza ku mugaragaro ataco binona babishyira mu ducupa dutandukanye cyane cyane tuba tuvuyemo amazi ahinguwe nk'ayo mu ishyirahamwe rya kinju akwavi n'ayandi ayo macupa ari mu bitoro adandazwa mu bibanza bitandukanye ku ibarabara hakurya kw'amavuta yo gukinjika ivyo vyibonekeza mu bibanza bitandukanye muri izo ntara zitatu ziri mu ku gihugu c'u Burundi mu ntara ya Bururi ivyo bitaro vya Magendu twayibonye muri komine ya Bururi hafi y'ikigo c'abapatiri kw'iseminari y'Ibuta hamwe n'ikiremba mu ntara ya Makamba ivyo bitaro vya Magendu twabibonye bidandarizwa muri komine Kibago ku metero ijana uva ku nyubako y'iyo komine ahandi twayibonye ni muri komine Nyanzarake zone Kabonga kwibabaye ja ku rwego Burundi na Tanzania mu ntara ya Rutana hari n'ubwo budandaza bw'ibitaro vya Magendu twayibonye mu makomine ya Bukemba na Giharo twaragaye n'abadandaza hamwe n'abagura bagura ivyo bitoro twabasanze ku mugwa mukuru wa komine Giharo bamwe mu twaganiriye harimo bagenesha amapikipiki bariko baragura ivyo bitoro
ejo usubiza wema ndagashira iyo ni nusi subiza wasubiza
cyenda bigurira hanyene twibwira kuri sitasiyo n'umusorime oya twe kuri sitasiyo ntidushikayo kubera kuri sitasiyo ni kurera umuntu aca asanga kose mu bitaro byinshi kugira ashikeyo kuri sitasiyo bishitse bakayizana nka gemuzwe tuzoba dukore nivyo tworohe mbega igiciro ho ni kimwe oya igiciro sico kimwe gemuzwe kw'iritiro ni bibiri n'abiri muga kuri sitasiyo ni igihumbi n'amajana icenda na mirongo ibiri Tura- turazimbwa nyene abadandaza ibitoro vy'amagendo bamenyesha ko babizimba ko kubera ko nabo nyene mugira bishikana babidandariza iyo vyabatwaye amafaranga ku sitasiyo turangura igihumbi n'amajana cyenda na mirongo itatu n'atanu gushyika ilitiro tuyirihira senkani natwe duca ducuruza demeredesi ne nko ku munsi udandaza ama- ama- amaritiro angahe nka mirongo nka mirongo ine kuvuga idumuzi ibiri abo badandaza ibitoro vy'amagendo ntibagenda kubihisha bavuga ko batahurwa n'abajeje intwaro iyo igipolisi kibasugereje bazigenda bagihoyahoya polisi hari igihe bahora badukarira yuko ducuruza ivy'amagendo muca mubahoyahoya gute hariho abo dushobora kubitura bakavugana hanyuma bakatureka iyo babakariye bagira iki abapolisi bashobora kuduca amande hagati ya cumi na mirongo ibiri tuyabaha bene nyene.
baba bagitanse none aho kuba ari ukugira ngo bakure kubandanya akazi musa ntiri wowe yababonye nta na kimwe bagira na- arirenganya nawe nyene kubera azi aha mu ku munsi hakorera amapikipiki menshi amamodoka menshi kandi mu rutana iyo amasitasiyo ari si hagufi aca avuga ati iyi, iyi ni favorizaje uramata w'intara ya rutana nyandwi bed abeshaho igitoro kitari gikwiye kudandazwa nk'ibindi bidandazwa kubera ko gitera ibisida cyo gituma igitoro kibujijwe ko bidandarizwa ahantu nk'ibindi bi- nk'ibindi bidandazwa mu gihe muvuga ko gitera ibisida mugabo kikadandazwa ku mugaragaro bigenda gute ntawevuga ko bidandazwa ku mugaragaro hanze abarinyegeza mugabo ntawo kwama ariko arabafata minsi yose burya abadandaza ba magendo woza arafata akantu kose i- atafata atafata hari ibintu bimwe usanga bige- bice bigenda nabi ariko turabibabuza bari bakwiye ahubwo kurekera icyo gikorwa abakijejwe ni ukuvuga abashize amatasiyo uramata w'intara ya rutana amenyesha ko ubuyobozi bw'intara budashobora kugira udandazwa rw'ibitoro yamara avuga ko hamwe hoboneka abagize atunga boza kugira udandazwa rw'ibitoro kw'iyo ngorane y'ibitoro vy'amagendu iyo bitorewe inyishu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda urikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mudatanga mu kiyago ca ntorere kazoza jerome nyenzima ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku kibazo cy'umutekano n'umubano w'abanyagihugu badasangiye imigambwe muri komine gihanga aho ni mu ntara ya bubanza mu burengerazuba bw'igihugu reka mbere tudatevye dusabe mugenzi wacu jean paul nico ndindiriye adushikaneyo ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushyira hamwe
turi muri komine gihanga aha naho ni mu ntara eh, ya bubanza eh, komine gihanga nk'uko eh, mubizi ni komine eh, mu minsi iheze higeze kuba havugwamwo eh, umutekano muke na cyane cyane ibintu bijanye eh, n'imishamirano hagati y'ugwaruka eh, ru- rw'imbonerakure rumugambwe CNDD-FDD n'urundi gwaruka rutavuga ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta uno munsi vyifashe gute mbega ikibazo cy'umutekano abanyagihugu bakira gute ingene vyifashe ndi kumwe na bamwe mu bangaha igihanga n'amahoro mutama amahoro nitwa gahungu juvenal ikibazo cy'umutekano ntikimeze neza cyane kuko haracariho abantu bava muri kongo baza kudutwara abantu ibyerekeye induze ibyo z'imbonerakure n'abatavuga rumwe na leta byabaye bibi bibi baranagwana barakomerekanya bera bugesera hamwe mbere bamwe baratoroka bakubise abandi barahunga abandi barafungwa nabo baracafunzwe kuko bakubise imbone- imbonerakure ariko twaciye tuba hasi musitanteri aratugirisha inama buri amatara aratugirisha inama turababuza gusubira kugira imishamirano birakunda bamwe baraguma iwabo ntibasubira gutera n'abacu turabahumuriza abatavuga rumwe na leta baremera barareka gushwa- gushamirana birakunda biraba uburyo biracagendeka buke buke yego rero twavuga yuko imibano hagati eh, y'ubwo gwaruka rw'imbonera kure n'ibi- n'urundi gwaruka rutavuga rumwe ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta muravuga muti nagahengwe vyofu mu mibano ni myiza I- imibano ni myiza nagahengwe kuko bari batanguye ko babuza abava muri centre bashika mu mavilaje hama agiyeyo bakamutoteza akamubwira nawe utavuga rumwe na leta hama gushikaho natwe bandi babino nabo baca batangira ababo kugira ntibashike aho abandi batavuga rumwe na leta bari hama urumva byari bitangiye kuba bibi twari durindiye byari guheza badukamo ubwicanyi byari byabaye ibintu bikomeye ngo yuko hageze aho eh, bamwe mu gwaruka rutavuga rumwe na leta batari bakija mu mavilaje yandi za village 4 5 n'ahandi urutavuga rumwe na leta nago ruri ngaha muri centre rukabuza abo kudashika ngaha niho byari bigeze Kiri- biragorana gushikaho n'abaja mu mirima batangura kugira ubwoba hama rero imana iraduha rero bara- amaba- anama araba abura amatara aje musitanteri aje turagira inama n'abajejwe umutekano turamenye tu- turashingwa ko je nayo nsanzwe ndi muri i- wa mu- u- komite mixed de securite communale Ndashi- nde- nde- ntaja ku batavuga rumwe leta ndaba- ndabemeza ko bahagarika ivyo bintu badasubira gu- kurwana n'abatavuga rumwe na leta badasubira no kuja kurondera kuja kugira nk'ibikorwa y'ubujumbura Bir- barankundira birakunda biraba aho hari ryari hari mu kwezi kwa- ku- mu kwezi kw'indwi yego ko nabo bagomba barondera abanyabujumbura nabo ngo baje iyo babafashe hama rero turabahagarika turababwira yuko abari bari bujumbura nibakora ibyabo twe ducunga ibyacu ngaha birakunda rero barabyumva barabyemanga hama umutekano uragaruka twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
ikibazo tumvise gikomeye mwatubwiye yuko imibano hagati y'ugaruka rudasangiye i- imigambwe ngaha eh, imbonerakure n'abandi batavuga rumwe na leta mwatubwiye yuko ari myiza mugabo mu kibazo rero cy'umutekano mugume mugaruka ko gikomeye nico abantu bajanwa muri Kongo sivyo ba bakajanwa n'abantu baca basaba amahera kugira ngo barikugwe kenshi nk'ubu baguma baza kudutwara abantu kugira tu nico kibazo nyene ku batabizi rero baravuga ikintu c'abantu batwagwa kuba bahandi batabizi bigenda gute ni bande babatwara basaba amahera ngahe bigenda gute abo batwara ni abantu bari- banza bampema muri kongo uwagiyeyo ejo bundi w'umuganga bamupfunze nayo mu maso yitwa amede bamupfunze nayo mu maso arabona n'uwo bampema aramubona aje gukondora icyo icyo kirindiro cyabo arabona n'ibigwanisho n'abantu urumva rero abo bantu baba- bo kwanza bampema baza kubatora baza kurondera nyene uwo bashikiye ko mugabo bakarondera uwo bafise amafaranga yotabagwa na menshi ashitse bamwaka ibihumbi icu- miliyoni icumi ku telefone akubitwa kugira umugore yumve ko birembye ko kenshi batwara n'amatelefone yabo hama rero tuga- tuga- abanyagihugu bagakotiza twakara twara dukotiza tunyegeye mugabo aho batwariyemwo ba senedevide dejo bundi baratwaye ba senedevide batatu bagenda nabo mu- barafatwa ntibasubiye gusubira gufata abantu ngo bapfunge bavuyeyo kandi ntibasubiye kubuza abantu gutanga amafaranga ubunya n'uvuyeyo tuhamugomboye arashika agasubira mu biwe umva rero baca basaba uwo muntu bamushikanye hariya aca kubitwa eh, bakamushyira ku itelefoni umuryango wiwe ukumva ingene ariko ara- ara- araboroga ego umuryango rero ugaca utabaza ugaterereza abantu ababanyi tugaca dukorana tugatanga icyo umuntu afise ayo turonse tukwije zitatu dukwije zine akagenda uwamake numva ngo a- atanga imiliyoni zibiri E, ne- zibiri sinzi baba bageze ko ubunya je narinzi ko ari zitatu aho mperuka wa nyuma twamugombeye kuri zitatu wa nyuma ego umva rero abatanga imiliyoni zitanu zibiri zitatu ego nk'abo batwawe bo- ba- batwawe bakora muri leta ngira bari abatanze ayandi kuko n'imiga- n'umugabo waratereye kugira bakore babi ego ikibazo rero ki- gihanze komini cyo mufasoni yego yego ico kirakomeye cyane ngaha muri komine yacu ya Gihanga n'ukuri yego utamba ico kibazo nawe ari cyo ukizi ko yego je ndakizi kuko bama bavuga ko babajanye bakavuga ko ba- bagatelefona baca bababwira telefone zabo imiryango yabo ikaca irondera amahera kugira ngo uwo muntu aveyo ntamuga ntawe uzi iyo aba yajanye canke iyo aba yazananye babona agaruka gusa n'amahera uyatwara ntawe umumenye benshi kandi ngo bagenda babafunze ibitambara mu maso uvuga ngo ntibabona ayo bagiye oya ntibabona iyo bagiye no mu kugaruka ntibamenya ngo aho bagarukanye bababona ba- bageze hafi ya- ya- y'aho umuhana wegereye none ba- abo bantu baza mu ijoro bigenda gute baza kubatora kubera ikari igihanga cyane cyane sinzi igihano uko yegereye ishyamba rya rukoko ngira ngo baba babajyana muri kongo cyangwa ahandi ntaho bimenya Mm.
kandi amatonso umira ngo ni ni benshi bamaze gushikirwa n'ayo makuba Eh, ni benshi bamaze kubatwara mu ya kane ino gihanga hose iburinga hose bama babatwaye Mm.
none eh, muva rero mu- mubaye mu bwoba ngaha igihanga umwe wese aravuga ati nagiye barashobora kuntwara Eh, ni mu bwoba kubera mugabo hari haheze iminsi mikenyi kubera hari haje abasoda benshi bari bahetse kubatwara nuwo bavuga batwaye mu village ya kane gusa Eh, byari bigabanutse gatoya eh, byari byagabanutse gatoya kubera bari bazanye abasoda benshi mugabo amatwa dusumira eh, n'ubu vuba ari umuntu baherutse ngo ngo ngo- ngo gutwara mutama majoro Eh, hari ikibazo rero ngaha mu- mufise ubwoba rero yuko um- umwe wese avuga ati barashobora kuntwara nanjye ni ukuri barahinduye umunsi kare baza kuwa mungu kuwa mungu kuwa mungu rero saa kumi na zibiri n'inusu nta muntu aba ari mu ibarabara aba twinjiye mu mazu twanyegeye tuba mu ma- tuba mu ngorane gushika uno munsi kuko ntidushobora guterama ko tuba twibaza ko bashobora kudutora kandi bari bavuze ko bazodutora no mu kabari baravuga nuko batu- batubuze bazodutwara abana n'abagore kandi ngo niho twotanga menshi urumva rero nta mutekano dufise hariyo nk'uwahoze ngo ari umukuru w'umutumba wo muri eh, village ya gatandatu ngo n'ubu atararekurwa akiriyo ivyo nivyo nibyo ahubwo bateza ko baratinye gutanga amafaranga cyangwa baramuhebeye ababanyi biwe kuko n'ahandi atatazamera nta n'umwe agaruka
mwega mutamajana mubona ho kuki kuri iki kibazo na cyane cyane cy'uko kuntu eh, umuntu ashobora kubaza ati none ayo makomite mixte de sécurité communale ayo makomite ya- yashinzwe muri ivyo vya cadrologie vy'ibinyabune ivyo bintu biba gute kandi eh, muhagaze mwese bi- bi- bit- bitoshoboka urumva byaradukanze byongera birakanga n'abategetsi kuko nayo ahandi twari gusubira gukorana tukaja inama tukabwira abo dusanganywe duserukira abashingantahe abasosiyete sivile baba hirya no hino bakagerageza kugira nketi ikomeye tukamenya ahantu inzira bazananamo tugaheza abasoda buzuye ku rusizi buzuye kuri iryo barabara tukabaha imi- imi- imico imi- in- ama- imishoro y'abo bantu bagaya bagafatwa mubona ho ho kuki kuri iki gamufasoni oya ahubwo kandi n'ivyo bintu birasiga ubwenge kuko uri kuraraba nk'umuntu nk'abantu bamenyereye kuza baza gutwara aba- abantu kwa mungu ba- saa moya saa mbiri igipolisi gihari igisoda gihari urumva birasiga ubwenge cyane eh ukaza ubona abantu barabakuye mu kabare saa moya saa mbiri kandi n'abapolisi bahari bariko baratembera mu mabarabara urumva birasiga umutwe twege ahubwo byaratunaniye n'ukuntu two twovyisigura ko ivyo bintu biranyegeje cyane yego ngira ngo igituma bitagenda neza eh, ivyo bintu bibandanya biba ni kubera izo inyabune idakora neza mutabamajana byose biri nibyo kuko yaba dukorana nk'uko twatanguye ko twari twabishinzwe hari n'igitabo ki- kibijejwe batwereka amabi yose twokinga ni ukuri bitogenda neza kuko ubu unya naba babibujwe n'ijya izi ntureka ziriko zirabibujura zabanije ziba bace ba- ba- badeha nayo ahandi iyo tubandanya dukingira ikomine yacu tuhavuye dushika ku- kuhangiro ryiza n'abo bantu bo mu gikongo tukabatuza kuko twahagaritse imishamirano y- y'abatavuga rumwe na leta na- n'imbonerakure bigakunda nabo twobagira imigambi gatubaga- bigakunda kuko twicura ko harimo n'abari muri twebwe bo babatanga none twobatora gute tutamenye ko tutaronse ingene dukorana tutavuganye nabo hirya ngo tubabwire imi- i- info- i- ingene abo bikora yego cyane muri make rero mu- ndagerageje kumvirije musaba mustaneri musaba buri matari yuko hosubira kuba amanama akavyuka i- aya makomite inyabune i- bigasubira bikavyuka mukagira amanama akwiriye kugira ngo murabe ingene mubitorere umuti neza cyane twese nyene nti- ntibinubane ngo ngo bajya ngo kuba tutari kumwe mu mugambwe ngo ntibarimwo twese t- bakaza kuko gushika ubu bajya bo kwanza bampema ntibatwara abasendede fdd gusa batwara n'aba- n'abatari abasendede fdd nabo barabatwara urumva rero twese ico kibazo kiraduhanze eh ni rusange urumva rero tutegerezwa kuja hamwe tukagira amanama ku bwinshi tugakorana basi nibura iburi ku- mu kwezi tugakora amanama kabiri mutaba namwe musaba iki mu kurangiza Mm, dusaba yuko buzana nyine abajeje umutekano n'izo nama zigakorana kuko umwe wese akaza aravuga icyo yabonye mu banyagihugu hama bose bimaze kwegerana ibintu bo bitorera umugambi bakabitorera hamwe abo rero bari bamwe mu banyagihugu bo muri komine gihanga mu ntara ya bubanza aho bose bemeza yuko uno munsi imibano hagati y'abanyagihugu badasangiye ivyiyumviro yifashe neza ariko ikibazo kibaraje ishinga ari ikibazo c'umutekano ngo aho hari imigwi y'abitwaje ibigwanisho baza mw'ijoro bakabatwara ababo bagaca basaba umuryango yuko uh, uwo mugomboza amafaranga ngo benshi rero muri abo boba batwagwa muri Kongo
ntorere kazoza nturere kazoza urakoze cyane jean paul nicyo nindiriye kuri icyo kiyago cy'abanyagihugu bo muri komine gihanga udushikirije ku byerekeye cyane cyane umutekano wabo n'umubano muri bino bihe by'inyuma y'amatora mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzokumva abajeje intwaro icyo bariko barakora n'icyo batekanya gukora kugira ngo ibiraje ishinga abanyagihugu mu byerekeye umutekano n'umubano wabo muri bino bihe by'inyuma y'amatora bitorega umuti jerome niyonzima nari ndemesheje kino kiyago ndabasezere ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo kuri icyo kiganiro ntorere kazoza inshuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika